iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro nyirizina reka tubanze tubagezeho amakuru avunaguye avugwa mu burundi muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema na thomas kamirindi thomas kamirindi tugezeho muri make amakuru avugwa mu burundi muri aka kanya nibyo nyuma y'uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ban ki-moon i bujumbura ejo bundi kuwa kabiri abakuru b'ibihugu na guverinoma batanu b'afurika bari mu ruzinduko i bujumbura mu rwego rwo gushakisha umuti w'ibibazo by'uburundi binyuze mu biganiro abo ni perezida jacob zuma wa afurika y'epfo uyoboye izi ntumwa za afurika perezida wa Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz, perezida Macky Sall wa Senegal, perezida Ali Bongo wa Gabon na minisitiri w'intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn batoranijwe na perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'Afurika yunze ubumwe Idris Deby Itno wa Chad akurikije uturere dutanu tw'umugabane w'Afurika. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu kuri telefone, umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza udukurikiranira uru ruzinduko rw'aba bategetsi batanu b'Afurika. niko se eroge uyu munsi bakoze iki
abakuru b'ibihugu uyu munsi amashuri baguha amaze gukora ni uko bashyize ingori z'amashugwe ku byibutso ku ntatemwa z'incungu ya demokarasi mu burundi merikiyo ndadaye hamwe n'incungu yo kwifuza ko Burundi umusanzu bwo gasore nicyo gikorwa cy'ukuri twamaze gukora ariko hari ikibanza cy'ihoteli kirindiriyemo abantu batandukanye abo mu mashyirahamwe adahanije bya politike abahoze bari barongoye igihugu cy'u Burundi abanyepolitike batandukanye hamwe rero n'abaserukira amadini n'amashengero n'intumwa ziserukiye ubw'igihugu ibiganiro hagati y'abarundi senideyi abo bose biteganijwe ko uri umuhingamo babonana n'aba bakuru b'ibihugu imbere y'uko atagihindutse kuri gahunda yabo baheza bakabonana na perezida nkuru nziza ku mugoroba igihe saa cumi na zibiri ariko se kugeza ubu ngubu hari ikintu bari batangaza hari icyo bashikirije
gushyikirizwa mu gatatu baravuga ariko umushyikirangantego w'imigenderanire ya afurika y'epfo n'ayandi makungu umupfasoni yitwa mayite ngowana mashabana yavuze ku giti cya shebuja niko navuga jacob zuma kuko ari nawe arongoye izi ntumwa z'umuryango w'ubumwe bwa afurika yavuze yuko aba bantu atakenshi kibazanye atari ubutumwa bw'amahoro yagize ati tuzanywe n'ubutumwa bw'amahoro tumenyesha abantu bose yuko amahoro akenewe kuko ataterambere rishoboka mu gihe hatari amahoro n'umutekano kandi ko n'iyo amahoro n'umutekano bihaze n'iterambere iterambere niyo ritahari naho nyine amahoro n'umutekano bishobora guhungabana wewe avuga ati abantu bose bafite uruhara mu kugira ngo amahoro atari mu burundi bategerezwa kwemera bakavugana ingene ibintu bitegerezwa kugenda bavuganye n'izi ntumwa z'ubumwe bwa afurika ariko yibukije ko abashiya ba perezida baje mu burundi bataje gusubirira na gato umuhuza museveni ariko baje gushyigikira nyabuna umugambi w'ibiganiro watangujwe mu karere niko se eroge ubu ngubu umutekano w'aba bakuru b'ibihugu na guverinoma b'abanyamahanga umeze ute muri bujumbura hari abasirikare benshi hari abapolisi benshi bimeze gute mu magambo make
mu bisanzwe mu gisagara cya bujumbura muri iyi minsi hari hasanzwe umutekano warongerejwe koko muzi n'ingingo zafashwe kubuza mu mazone yo muri komine mu kaza iri hagati mu gisagara cya bujumbura ko amapikipiki ahagendera abapolisi n'abasirikare baba basanzwe bongerejwe uyu munsi biraboneka yuko kuva ejo mbere ku mugoroba ko intumwa za mbere niho zacika nk'umukuru w'igihugu cya murikanya yashyitse ejo hamwe n'umukuru w'igihugu cya senegal yagiye gushika mu ijoro biraboneka ko hari ibibazo bimwe bimwe hagati mu gisata abantu batemerewe kuguma ari benshi ngo bahagarare ahandi imiduga itemerewe kuhahagarikwa urabona ko umutekano wongerejwe rwose nayo umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo wewe jacob zuma yageraniye n'imiduga yo mu gihugu ciwe bya biduga bidatorwa n'amasasu za burende n'abasirikare batari bake bamucungereye ubuzima ariko abasirikare na polisi y'u Burundi basanuye gusumba uko biri amabarabara ajya ku mahoteli abakuru b'ibihugu bamwe ariko umwanya bikenewe ko bahava hari umwanya ubona munini amabarabara aba yugawe ni uko ibintu byifashe urakoze cyane eroge wirika neza muri komine ya mugamba y'intara ya bururi umuntu umwe yaraye yishwe arashwe na bagenzi be bari kumwe bagiye kwibisha imbunda muri butiki nk'uko umunyamakuru wacu fidelite yishatse abitubwira uyu wapfuye yari umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi nyiri butike we yarakomeretse edi ura
mwiriwe mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe basuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga i kigali mu rwanda abagenzi bakoresha sosiyete itwara abagenzi ya kigali bus services basigaye basabwa gukoresha uburyo bushya bwo kwishyura amatike y'ingendo zabo hakoreshejwe ikarita bakunze kwita smart card sosiyete kbs ivuga ko ubu buryo bashyizeho bufasha gukemura ibibazo bari basanzwe bahura nabyo birimo amakimbirane akunze kugaragara mu kugarura amafaranga n'ubujura bukorwa na bamwe mu bayatanga nubwo benshi bemeza ko ubu buryo bugezweho ari bwiza hari n'ababunenga bakavuga ko iyo sosiyete yihutishije gushyira mu bikorwa ikoreshwa ry'ayo makarita bamwe mu batwara abagenzi ndetse n'abagenzi bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko iyi gahunda ibangamiye bikomeye abadatuye muri uwo mujyi bahagenda gake ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere rura bo bakavuga ko gukoresha amakarita ari itegeko kuri muturarwanda umuyobozi wa sosiyete kbs charles ngarambe niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa kane ikaze mu kiganiro muri isanga bwana ngarambe bwana ngarambe ngira ngo ntituramubona neza kuri telefoni ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro nyirizina reka tubanze tubumvishe inkuru umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yadukoreye mu minsi ishize ku bijyanye no gutwara abantu hakoreshejwe uburyo bugezweho bw'amakarita ubwo bareberaga hamwe ibibazo byugarije umwuga wo gutwara abagenzi mu mujyi wa kigali no hanze yawo abakora muri urwo rwego bagaragarije minisiteri y'ibikorwa remezo ibibazo bitandukanye birimo ibishingiye ku buryo bushya bwo kwishyura amafaranga y'ingendo hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga rya smart card iyi yatangijwe na kampani kigali bus service ku muhanda remera kanombe mu mujyi wa kigali bivuze ko buri wese ugana muri ayo merekeza agomba gutega imodoka yisanga nta yandi mahitamo atari ukwishyura akoresheje ubu buryo bamwe mu batwara abagenzi mu yindi mihanda bagasanga badakunze kwerekeza hasi aba smart card kuyibategeka bidasobanutse nkuko umuturage waba aturutse mu ntara yenda ari bugere nk'iremera akava mu modoka akajya i kanombe akaba ari umukecuru uje gusura umwana we i kanombe mu itike bamuhaye arenze aho yenda amafaranga magana abiri asanzwe azi ko ategera ese nagera i remera azagura ikarita y'igihumbi abone n'andi mafaranga yo kuyitopingaho uwo muturage we yateganyirijwe iki impungenge z'uyu utwara abagenzi ni nazo zigaragara muri gare ya remera hahurira urujya n'uruza rw'abagenzi tugerayo twasanze hari ababuze ayo bacira n'ayo bamira kuri gahunda nshya bavuga ko yabatunguye abandi batanayisobanukiwe ntabwo mwigeze mubimenya ibya simati nanjye niviriye mu cyaro gusa nabibwa n'iki byo mu mujyi kora ingendo zo mu mujyi nka kangahe ari mu myaka itanu kereka nk'iyo mvuye kampala nkanyura nkagenda kandi kugira ngo nze aveho neza i kigali bifata igihe kirekire ni ukuvuga ngo kuri wowe simati kadi irakubangamiye eh cyane nk'ubu mbanje kureba abavandimwe mu rwanda ngiye kugera i kanombe surebe umuntu mpita amanuka mu mutara nzasubire kampala bazongera kurwara ryari se cyangwa kugaruka ugira ryari niba batema ko ninjiramo nishyuye ndafata izindi gahunda kuko noneho ahangaha nta gihe umufite ngo ngure simati kadi nongere n'amafaranga y'urugendo bityo ndabangamiye gute muze turabangamiye mubangamiye gute mfite igihumbi ariko byanze ko ngiye ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere rura buvuga ko kwishyura amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga rya simati kadi ari itegeko rigendana na politiki ya leta y'u rwanda majoro patrick nyirishema ni umuyobozi wa rura gukoresha simati kadi ni itegeko ni ibintu bijyanye na polisi leta yashyizeho cyangwa se politike ya taransiporo mu rwanda irabiteganya bivuze yuko rero igikorwa cyo gutanga simati kadi ni ukubahiriza mu by'ukuri politike ya leta yashyizweho ni byiza rero ko abaturage babisobanukirwa bakamenya ko ari ibintu byiza byateganyijwe ubutegetsi bugaragaza simati kadi ku bwishyu bw'ingendo nk'imwe mu nzira zigamije gutsimbataza umurongo wa politiki ya leta y'u rwanda ku kwihutisha ikoranabuhanga gufasha kugenzura niba ibiciro by'ingendo byubahirizwa uko bikwiye gutuma nta batinda ku mirongo bategereza ibinyabiziga n'ibindi ku rundi ruhande kandi no gutuma nyiri kampani itwara abagenzi arushaho kunguka kuko iyi karita ishobora kwishyurwa mu gihe cy'ukwezi mu mafaranga ibihumbi cumi na bibiri hiyongereyeho igihumbi cy'ikarita ubwayo cyangwa umugenzi akaba yakwishyura mu minsi cumi n'itanu binafasha abashoramari mu bwikorezi kugenzura niba niba nta mafaranga angerezwa n'abashoferi ndetse n'abakomvayeri hakaba n'abasanga ibya smart card nta nyungu babibonamo niyo simati kadi igira agaciro bitewe n'umuntu wayishyizeho ariko twebwe nk'abagenzi nta kintu imaze yenda ba nyiri kampani ifite umumaro ariko twebwe nta mumaro bifitiye so igikorwa ni iki wowe urishyura dukozeho ino kadi ya sapoti kadi iyo bugusapotinge hanyuma nurangiza winjire mu modoka tugenda ibyo urumva utanyuzwe ibyo ngibyo kabisa
simati ifite iki cyihariye kirenze iyo ubundi buryo tuba dusanzwe dukoresha kuva mu mpera za bibiri na cumi na gatatu mu mujyi wa kigali nibwo kampani eshatu rftc kbs na royal express zahawe gutwara abagenzi kuba hakigaragara abatinda ku byapa bategereje zimwe muri izo modoka kuko nta yandi mahitamo hari ababibonera mu ndorerwamo yo kuba icyo bita serivisi mbi zishingira ku kuba ayo makampani yisanga nta yandi bahanganye ku masoko ariko bwana alexi nzahabwa n'imana umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo agashimangira ko guha imihanda yo muri kigali rftc kbs na royal express hitawe ku nyungu za rubanda kandi ko zitarahungabana imihanda yose dushyiramo abantu tureba ko bazayikoreramo neza ntihagire ikibazo kivuka mu mikoranire yabo sinzi rero havutse ikibazo uwawuhawe akabyitwaramo nabi So, binaranditse njye mu masezerano ibi ngibi ntiwabirengaho biriya ntiwabirengaho ibi ngibi nibyo niko uzabikora agasinya ko abyemeye natwe tugasinya ko ibiriya tuzamuha kugira ngo akore gutyo natwe tuzabimuha buri wese buri ruhande rurenze ku ibyo ngibyo cyaba ikibazo ariko ni- nizera ko namwe muzi nk'abanyamakuru ko leta ihagarariye abaturage ntitwasinya amasezerano atajya mu nyungu z'abaturage nyuma ya linye remera kanombe abagenzi bishyura bakoresheje ikoranabuhanga rya smart card biteganijwe ko no mu yandi makampani atwara abagenzi muri kigali mu minsi iza baraba bakoresha iyi gahunda birasaba ubukangurambaga butajegajega ariko kuri rubanda bamwe baba batazi iyo biva n'iyo bigana akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko nabibabwiye i kigali mu rwanda abagenzi bakoresha sosiyete itwara abagenzi ya kigali bus services basigaye basabwa gukoresha uburyo bushya bwo kwishyura amatike y'ingendo zabo hakoreshejwe ikarita bakunze kwita simati kadi aha ni mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa kigali umuyobozi wa sosiyete kbs charles ngarambe niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa kane bwana ngarambe ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze mbere na mbere wenda watunyurira muri make iyi gahunda yo gukoresha amakarita cyangwa se simati kadi mwayayitangije ryari impamvu yaba yaratumye muyitangiza n'izihe bwana ngarambe
murakoze iyi gahunda ubundi yagombaga kuba yaratangiye muri bibiri na cumi na rimwe ariko mu gihe hari hagitegurwa public transport policy kugira ngo bigire umurongo bigenderaho ntabwo byagize imbaraga nk'izo turimo dushyiraho muri iyi minsi kubera ko noneho ubu ari muri bimwe mu byo twasinye mu- muri kontara zo kugira ngo dutware abagenzi muri zone twasimbiye akaba aribwo twatangiye ejo bundi mu kwezi kwa mbere eh, tworohereza abantu ariko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri twagerageje ku muhanda wa kanombe eh, remera ubu birakora hose eh, bira- biragenda bifata intera kandi ababikorerwa ba nyir'ibikorwa urabona ko bibashimisha bigenda gute kugira ngo umuntu akoreshe iyo karita tunyuriremo muri makeya nk'abantu batabisobanukiwe
ubundi iyo umuntu abonye ikarita ah, hari abana ah, hari abafite imashini bamushyiriramo amafaranga ubundi yabona bisi ya kigali bazi services nta kindi akora nta kuvunjisha nta guterana amagambo n'umukomvayeri we aragenda agakozaho agahita yinjira mu modoka akigendera Ah, ubu bwo byanateye intambwe ubu noneho ukoresheje umurongo w'itumanaho ufite telefone ya emutiyeni ushobora no- noneho no gushyiramo amafaranga ukoresheje nimero iri ku ikarita noneho ugashyiraho amafaranga ushaka wakwinjira mu modoka y'amafaranga imashini ikakwereka amafaranga yagiye mu ikarita yawe ni uburyo bwiza kandi abagenzi bakoresha ah, izi modoka zacu mu mujyi wa kigali batangiye kwishimira cyane hanyuma nk'amwe ba nyiri mamodoka atwara abagenzi hari inyungu cyangwa se hari ingaruka nziza mubaze kubona ziturutse mu gukoresha aya makarita
murakoze hari inyungu nyinshi cyane ubundi mwo- o- o- umurongo dukoresha tuvuge nk'umuhanda umwe kigali kanombe uza mu mujyi wa kigali washobora gukoresha isaha n'iminota cumi n'itanu isaha n'iminota makumyabiri ariko ubu ngubu tugenda tubona ko bigenda bihinduka nko mu gitondo imodoka irashobora gukoresha n'iminota mirongo ine mirongo ine n'itanu atari ukuvuga ko yihuse ahubwo ari ukubera yuko abantu batangiye gukoresha amakarita umubare wabaye munini ni ukuvuga ngo imodoka iyo igeze ku cyapa nta n'iminota igeze kuri ibiri ihagararaho kwinjira mu modoka biroroha nta vunjisha nta ba bakomvayeri babazi- ba- ba- bababwira ngo barabishyura ngo imodoka ihagurutse ugasanga ibyo byose biragenda kuri twebwe ni inyungu ikindi cya kabiri biradufasha mu igenamigambi iriya karita uko bagenda bakozaho ku mugoroba dushobora kumenya umubare w'abantu bakoresheje iyo modoka tukaba twamenya umuhanda wunguka n'umuhanda utunguka ni ibintu byiza cyane bamwe mu bage n'umugenzi n'umugenzi nawe ashobora kwiteganyiriza cyane cyane ko abazikoresha twabahaye twabagabanyirije makumyabiri ku ijana usanga biborohera cyangwa se akaba yagura ni- ni- ni- n'ikarita y'ukwezi bikamufasha kugenda nta ngorane niba ari igihumbi cumi na bibiri n'amafaranga magana ane ku munsi ariko akagenda inshuro zose ashaka ntawumukumira mu ngendo ze ni ukuvuga ko iyo ushyizemo amafaranga amara igihe kinini hari ingaruka nziza bikugiraho ah, no kubakaturira biba birimo
biba birimo rwose
abanenga izi serivisi bavuga ko zihutishijwe gushyirwa mu bikorwa mwebwe mwababwira iki
Mm, icyo nakwita mu kinyarwanda ngo imihini mishya itera amabavu mu by'ukuri mu kwezi kwa mbere twarabisobanuye dukoresha amaradiyo ikindi dushyiraho n'ibihembo kugira ngo abantu babyitabire ibyo byose byari uburyo bwo gusobanura kugira ngo babashe kuba ba- babyumva ariko mu by'ukuri nawe hano mu rwanda urabimenyereye naho muba muri amerika kugira ngo umuntu afate inoti y'ijana y'idolari ajye kugira ngo ajye kugura itike niyo yaba ari umushyitsi ajya kuri kiyosike kugira ngo bazamugarure bazagire gute niba ari bisi cyangwa ari kire bakoresha icyo gihe iramusiga agategereza iza kuza hano iyo byari biteye ikindi kibazo ntabwo wasubije umugenzi byari ngombwa niba azanye ibihumbi bitanu ko utegereza ko bamugarurira rimwe na rimwe ibiceri bikabura ubundi ayo kumugarurira akabura ubundi abakondakitazi cyangwa abo twita abakomvayeri bakabashyira mu modoka bagera aho baviramo imodoka ya mafaranga yabura yamaze igategereza ko umukomvayeri ajya kuvunjisha akagaruka urumva ibyo byose ari umugenzi yabirenganiragamo ari ya modoka igomba gutwara abantu ntibigikoze akazi ko gutwara abantu ahubwo iba yabaye mu iduka ugasanga twese turahombera ari umugenzi ukoresha ziriya modoka cyangwa ari natwe ba rwiyemezamirimo dukoresha ziriya modoka bamwe mu bavuga ko iyo gahunda ibabangamiye bikomeye ni abadatuye mu mujyi wa kigali bahagenda gake bakavuga ko ntibari bakwiye gutegekwa gukoresha iyo karita kuko si kenshi ba- baza mu mujyi wa kigali aho mwababwira iki
murakoze ni nacyo dushimira itangazamakuru abatwumva rwose mu modoka umushoferi aba afite ikarita yagenewe kuri ba bantu batari bamara kubona ikarita akaba yayikoresha ariko byumvikane ni- turimo turagerageza gukora gu- eh, gukangurira abantu kwigurira ikarita zabo izo zigura make a- a- amafaranga agiyeho imashini imuca make ikindi cya kabiri iyo akoresha ya karita iri ku modoka umushoferi afite yo yishyuza amafaranga ahwanye n'igiciro eh, abafatanyabikorwa twemeranyijwe na- na- n'ikigo cya leta ya- ya- cyitwa ruro urumva rero n'abarahahombera babakangurira ko bagira ikarita zabo birabafasha kandi banabi- banabyungukiramo kubera ko bariho amafaranga makeya
hari n'abakunzi bacu kuri telefoni ndetse no kuri ah, facebook bagenda batugezaho ibibazo n'ibitekerezo byabo kuri telefoni turi kumwe na joseph joseph uranyumva
kuba neza uherereye he
ubu ndi nyamirambo ikibazo cyawe
Eh, nabazaga nti wenda k'iyo karita ari byiza ko umuntu ayifite koko ese niba umuntu ajya ava hano wenda ajya i kanombe cyangwa i remera ko ari haya mabasi wenda ari gukorera akaba ajyayo rimwe mu mwaka iyo karita yayigura singira ngo ubwo yaba irimo imuhombya cyangwa se umuntu utazi yuko iyo karita iriho akaba avuye mu ntara wenda ari umuturage uje gusura ababyeyi cyangwa se ari umubyeyi uje gusura umwana iyo kade aramutse yayibagiwe byagenda bite ikindi nanone nabazaga ese nta zindi modoka zizajya zikorera kuri ayo marinye zi- zidakoresha ayo makadi noneho ngo twumve yuko umuntu aramutse aje iyo kade atayitwaje yagenda n'iyo bisi
urakoze cyane urakoze cyane Eh, namwe murakoze cyane Joseph turagushimiye cyane Bwana Ngarambe icyo kibazo wari ugisubije mu magambo make eh, ariko wakongera wenda uk- ugasubiza icyo kibazo cya Joseph hanyuma ukagira n'ibindi bisobanuro bitanga
murakoze icyo nabwira joseph ntabwo nari nabisobanuye mu buryo burambuye ubundi mbere guhera muri bibiri na cumi kugera bibiri na cumi na rimwe iyi karita yarakoreshwaga muri kigali bazi savisi ariko haje kuzamo impinduka kubera yuko ikigo ngenzuramikorere rura yifuje ko haba ikarita irimo ikora mu mabisi yose namubwira ko mu minsi mikeya ah, byose bigendana n'amategeko n'ubushobozi bw'ikigo ariko icyo nzi cyo mu nama twagize ni uko amasosiyete yose mu gihe kitarenze ukwezi kwa gatatu zaba zikoresha ziriya karita kandi bibaye byiza ikarita imwe izakora ku mamodoka yose aba namwizeza yuko icyo kibazo kizaba cyoroshye ikindi afite na telefone ye bitazamusaba kujya gushaka uwo yongeramo amafaranga azajya abikorera mu rugo ibyo rero ah, nari nabisobanuye uvuye mu ntara nta na rimwe hazigera habaho twifuza ko kiriya gikorwa mirongo icyenda ku- n'umunani ku ijana ba nyiri iyo- gukorerwa igikorwa cyo kubatwara bakwigira amakarita yabo noneho ba bandi bavuye mu ntara cyangwa se udakunda kugenda buri munsi akazaza muri uwo mubare mukeya ari wo aba- umushoferi ko mu minsi iri imbere abakom- abo twitaga abakomvayeri ba- bagaruraga amafaranga n'iki bazaba bamwe mu bafatanyabikorwa bere- babwiriza abaturage bakabereka uko izo mashini zikora n'uko bakoresha iyo karita ibyo rero bikazatuma zibazarengana mu kazi kandi ikindi cya kabiri ntabwo bazaba ari ba bandi batereza abagenzi basakuza bagira gutya umugenzi azaba azi imodoka imutwara yaramaze kwishyura amafaranga ye akozaho akigendera aba numva ko rwose ni- nabivuze ngo ni imihini myinshi itera amahava ariko iyo ugereranyije nka muvandimwe uri i nyamirambo uzana inoti ya bitanu igihe bakuvunjira n'iki ariko ushobora gukora inshuro imwe ugashyira amafaranga mu ikarita yawe ubundi ukajya uza wigendera nta kibazo Eh, urakoze nkaba Bwana Nga- nibaza ko twese tubyungukiramo urakoze bwana ngarambe habineza jean pierre nawe yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook avuga ngo mwiriwe neza igihe ubwo buryo bwashyirwagaho abenshi muri ba nyirayo companies byarabashimishije ku mpamvu z'uko inzira zose amafaranga yanyuragamo kugira ngo bagere kuri ba nyir'ubwite zabaga ari nyinshi kandi birumvikana rwose ko umuntu abura kubyishimira cyane ko binashoboka ko hariho igihe atamugeraho yose bitewe n'impamvu zitandukanye ariko kandi akavuga ngo nubwo ubwo buryo bwaba bwiza haramutse hatarebwe n'inyungu z'abagenzi ni ukuvuga kudatinda ku byapa ku- kudapakira ari benshi ngo bagende babyigana nibwo byaba byiza kurushaho iki kibazo cy'abagenzi kudatinda ku byapa kudapakira ari benshi ngo abantu bagende babyigana ic- hari icyo ayo makarita azakemura kuri ibyo bibazo
murakoze icyo nababwira gishimishije natwe tumaze kubona mu mpinduka ubundi eh, polisi y'igihugu yahoraga irwana n'abashoferi batendetse izindi nzego zose dukorana ubuzima bwa buri munsi hari ishami rya ba inspectors bo muri rura bahoraga bahanganye n'abashoferi ikigaragara ni uko batatendekaga ku nyungu za kampani ahubwo batendekaga kugira ngo babone ya mafaranga y'ikigo baze no kubona n'amafaranga y'inyongera ikiriho ahubwo usanga turwana usanga badashaka no gutwara abantu kubera ko batabifite n'inyungu ariko icyo nabamaraho impungenge ni uko ibintu byose iyo bitangira bitera ikibazo ubatangiye kubona ko ari byiza gutwara abantu bakeya babaza nk'umuhanda wa remera kabuga imodoka zisigaye zigabanya abagenzi no kubagabanya kubera ko ari ngombwa ariko zirihuta ku buryo no ku byapa zikagitinda mu mujyi remera Kabuga, nk'uko nasobanuye ku kuva mu mujyi ry'i kanombe iminota yaragabanutse kandi turashimira ibikorwa byiza guverinoma y'u rwanda ikora iranateganya no kubona imihanda izo modoka zizakanyuramo z'amabisi ku buryo mu minsi mike umuntu uzaba utuye mu- i kanombe azaba ashobora gukoresha iminota mirongo itatu kubera ikoranabuhanga imihanda izaba yubatswe cyangwa yagennye ku masaha amwe n'amwe akagenekerezwa ku buryo izo modoka zakwihuta ibyo byose akaba ari byiza dushimira guverinoma y'u rwanda ikomeza kugenda idukangurira kugira ngo tugane ekonomi yo kudakoresha amafaranga buri gihe tugakoresha icyo iwanyu aho muri amerika mukoresha cashless economy
ese birinda ubujura bigafasha n'abantu kugira ngo babashe kumva kwiteganyiriza hari uburyo bw'ikigo umuntu ayobora iyo udafite imibare ifatika ntushobora no gukora iteganya gihe ngo umenye ngo ejo ejo bundi buri munsi hiyongera abafotozi bangahe habagabanuka bangahe ku buryo unashobora guteganya iti mu myaka ine nzagura izindi modoka cyangwa se twashoye nabi twaguze imodoka nyinshi ibyo byose ni ibibazo biba bigenda rimwe na rimwe bishobora no kwica iterambere ry'igihugu aho kugira ngo ribikomeze tuba dushimira ibyo bikorwa byiza du- du- du- dukora du- eh, guverinoma y'u rwanda idukangurira kugira ngo bigeze ko bikorerwa kandi natwe tubigiremo inyungu iki gikorwa mwagitangiriye kuri linye remera kanombe Eh, hari gahunda mufite zo kucyagura no mu zindi nzira mukoresha aho ngaho mu mujyi wa kigali
byaratangiye aho imodoka za kigali zose basi services zikorera ziriya mashini zagezemo abantu baragenda babyitabira Ah, impamvu twari twanagerageza uriya muhanda binumvikane ni umuhanda ufitemo ah, aho ba- abagenzi bategera hake cyane byabaye nko kuvuga ngo ni mesaje dutanze kugira ngo abantu babyumve ariko icyo nakubwira rwose shimira n'abantu dukorana aka kazi bakoresha imodoka zacu barabyitabiriye ubu imihanda yose barimo barakoresha amakarita nakubwira ko tumaze kugera hafi ibihumbi cumi na bitanu iyo bamaze kubi- kugera kuri iryo koranabuhanga kandi usanga babyishimiye cyane cyane cyane muri iki gihe abanyeshuri bagarutse kwiga byarazamutse cyane byagaragaye ko uh, iriya karita ikoreshwa ukwezi ifasha umunyeshuri kwigenera amafaranga y'ukwezi n'ababyeyi ntibabore buri munsi batanga amafaranga magana abiri abatahakoreza kanombe kabuga ibaze kabuga niba ujyayo ubwenge bwo ni amafaranga hafi magana ane mirongo itanu ariko niba ari igihumbi cumi na bibiri azagenda inshuro ashaka ubijanishije ugashyiramo niba agenda kabiri ku munsi yari amafaranga magana cyenda wakuba n'iminsi makumyabiri n'itandatu tuvuge ko adakora mu- mu minsi y'icyumweru yumva amafaranga yasazuye aba nibaza yuko ni byiza ku mpande zose kandi nkaba nakangurira ko abantu bose n'abo dufatanya aka kazi bihutishije ririya koranabuhanga ko byazafasha kugira ngo abaturage babyumve navuga rero muri make ko imihanda yose irakoresha izo karita usibye ko tuzagenda uko tumenyereza hamwe tugenda twimuka kugira ngo bitagira ingaruka ku bakorerwa kiriya gikorwa murakoze inshuti muduteze amatwi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema tubibutse ko radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi abari mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri abashaka kutugezaho amakuru cyangwa ubutumwa mwadushakira kuri nimero yacu ya whatsapp ariyo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe cyangwa mukadusura ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu mushobora kandi no kutwumvira kuri interineti kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri telefoni turi kumwe n'undi mukunzi wacu hategeka imana uranyumva
ijwi rya amerika mwiriwe neza mwiriwe neza namwe muri hehe hategeka imana
murakoze ndabumva neza ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe kandi gerageza ugabanye radiyo yawe
murakoze ikibazo mbaza umutumirwa e, iyo ni gahunda nziza twumva yashyizweho na guverinoma y'u rwanda yo gukoresha uburyo bwa smart card ariko jyewe nkagaruka ku kibazo kimwe mvuga ni ese ubu buryo bwiza zashyizweho bukaba bufitiye igihugu akamaro buzakwirakwizwa mu yandi madisi yo hirya no hino cyangwa se ni kbs yabashije gushyira ingufu muri izi gahunda ndetse andi makampani yo bizagenda gute ku buryo wenda batazagonganisha gahunda y'akazi umuntu akajya avuga ngo iriya bisi ishobora kandi ntayo nza kugendamo nimba hari gahunda ku yandi makampani nubwo yaba atari umuvugizi w'ayo makampani nagira ngo abashe kugira icyo yasobanuraho kandi n'ubu buryo bwiza akomeza gusobanurira abagenzi uburyo bwiza n'iyo gahunda n'icyo bugamije kugira ngo ibintu cyangwa se kugarukaho ijwi rya amerika murakoze turagushimiye cyane hategekimana Ah, bwana ngarambe icyo kibazo cya hategekimana wagisubiza ute?
murakoze ategeka imana bivuze neza nubwo nta umuvugizi w'izindi kampani eh, biranumvikana nanjye na- nabyibazagaho ariko ah, byumvikane ko igikorwa rusange burya ni igikorwa kitajya guhe- abantu badakora bahubutse cyane cyane ko guverinoma ah, leta y'u rwanda iki gikorwa kirakorerwa abaturage bayo ntabwo rero ari umufati ari umuntu w'umucuruzi wafata gahunda ngo avuge ngo abikore gutya Um, uh, duhura buri rimwe mu kwezi inzego zose zigize urwego rwa taransiporo mu mujyi wa kigali ibi twarabiganiriye ni uko bitazarenga ukwezi kwa gatatu iyi kampani zose zitabikoresha ubundi muri gahunda mu nama twagize niko bimeze Eh, nk'uko yari abivuze ntabwo ni umuvugizi w'izo kampani ariko mu byo eh, mu byemezo byafashwe n'inama ishinzwe kureba imikorere n'imitangire ya serivisi mu rwego rwa taransiporo mu mujyi wa kigali niko byari byemejwe nibaza ko bitazatinda ese mufite ikoranabuhanga rihagije muri ayo mabisi yanyu ku buryo eh, nta kibazo gishobora kubaho aho icyo cyuma mukoresha gishobora kunanirwa gusoma ayo makarita bikaba byateza ibibazo ku bagenzi
murakoze eh, iriya sosiyete yazanye biriya byuma ah, yatweretse yatumaze impungenge igihe igihe niyo imirongo kubera ko bikora kuri bikoresha imirongo ya telefone bivugana na- naho nakwita puratifomu yaho ni kuri kompiyuta nini kuri mudasobwa iyo habayeho ikibazo gituma umurongo uhagarara iriya mashini yo mu modoka yo ikomeza akazi kayo igihe biza kurangirira ikaza kubyohereza kuri ya mudasobwa ariyo itekereza ziriya mashini tukaba twamara impungenge abagenzi kereka igihe habaye nk'ikibazo cya- cya- cy'imashini igapfa ibyo murabyumva ko tutazi na- nta wundi muti ariko ikivi yizimye abari muri operesheni rumu bahita babona ko imodoka iyi n'iyi mashini ihagaze icyo gihe bakabwira iyo modoka igahagarara tukaba twakorera izindi cyangwa se tukaba tuzi ko barimo bafata amafaranga mu ntoki y'imashini ihagaze isaha iyi n'iyi kugeza isaha iyi n'iyi bikaba byagabanya ubujura cyangwa se ntihagire n'unabirenganiramo icyo gitwara abagenzi
urakoze cyane kuri telefoni kandi turi kumwe na fidel fidel uranyumva
ndakumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu fidel
Bo, ni ni ikibazo wenda nagira ngo mubaze gato urabona kbs ziza Halo?
ndakumva ndakumva zazanye sisiteme ya ziriya manuza turiya tumashini twabo bakoresha tugura ya makarita yabo bukeye barayahindura bashyiraho izindi nshyashya ni ukuvuga za zindi za mbere nta buziranenge se bwari bwuzuye bari bakirimo mu igerageza cyangwa habaye ejo bundi za zindi nshyashya ntabwo ngiye nkunda kuzigendamo cyane ariko mu gihe tuzige- tuzigenzemo dusanga noneho bashyizeho sisiteme yo yo ku sisiteme yo ngo yo kwishyura yo gu- ba bandi bafite amafaranga ngo ntibagire kandi ntabwo twari twabimenyesheje byabaye ngombwa ko ngiye mva remera njya gufata imodoka kimironko kandi kandi nari mfite amafaranga mu mufuka urumva yuko kbs navuga ko wenda hari ikintu cya desitabili ntabwo iri sitabure ntabwo iri sitabure sinzi wenda yadusobanuraho gato hariho karita za mbere bazanye bukeye bazikuraho twaraziguze amafaranga bukeye bazana izindi sinzi iyo politike y'ubucuruzi wenda yabidusobanurira uwo nguwo nimba ari ari we uyiku- ushinzwe mu- za kbs urakoze cyane fideli bwana ngarambe
murakoze ndashimira fidele kuri icyo kibazo yari abajije ariko namumara impungenge umuntu wari ufite amafaranga kuri iriya karite ah, amafaranga ye ashyirwa ku ikarita nshya ikindi avuze ko bitasobanuwe byarasobanuwe natanga umugabo yaba za radiyo radiyo wani yaba za radiyo rwanda yabaza mu mamodoka twagiye tubishyiramo icyo kintu twaragikoresheje cyane kandi ntabwo dushobora ega natwe tujye twibukiranya nubwo turi ba rwiyemezamirimo ariko dukora kugira ngo twunguke kandi twishyure n'amabanki ni ukuvuga ngo uriya muntu ntabwo twamuhutaza igihe azazanye amafaranga kuko niyo twa- tuba twazindutse tugiye gukorera amumara impungenge ko byarabaye hakaba utaramusobanuriye neza nk'umukuru w'ikigo namusaba imbabazi ariko nkamusobanurira ko izo mpungenge rwose ntaziriho Umu- niba yarahuye n'umukozi akaba ataramukoreye neza rwose ndabisabira imbabazi Eh, umukobwa wamwe agatukisha bose ariko icyo rwose buri munsi turiga kandi turabigeraho ikindi nta huzagurika ririho nari nabisobanuye twabitangiye muri bibiri na cumi nk'uko yari yavuze ko iyo karita yari ihari ariko twaje gusanga ikarita yari yaje yari ikorewe gukoresha isosiyete imwe mu mujyi wa kigali ibyo ukaba usanga muri iki gihe n'ikoranabuhanga ubundi hifuzwa ni uko niyo ufite ikarita ikarita niyo mpamvu itakorewe noneho sosiyete runaka ikarita hari ikigo gishinzwe ako kazi kikaba gishinzwe noneho gutanga amakarita noneho nka kigali basi savisi dushinzwe gutwara abantu ukojeje ku modoka yacu niyo mafaranga tubara ayo mafaranga rero nkaba mbamara impungenge y'uko aba abitse neza kandi habayeho ubushishozi ntabwo bashobora gutanga isoko ku kigo kidashobora kugira icyo gikora ikindi rwose hari umuntu ufite ikarita ikaba iriho amafaranga cyane cyane namara impungenge ko izo mashini zombi ziracyakora kugeza ubu izi mashini za kera n'izindi zose ziri mu mamodoka hariyongereyemo imodoka aho niho haba ikibazo ariko ikintu nacyo ari i remera ari mu mujyi wa kigali ari kanombe ari ku bakozi bari ku mabisi namara impungenge ko aho yaba ari hose agatanga icyo kibazo ko ari ikarita iriho amafaranga icyo rwose tuzaki- tuzayimurira amafaranga tuyakure kuri iriya karita tuyashyire ku yindi karita nshyashya ariko byumvikane ko atari ukujarajara ikoranabuhanga mu minsi yashize twakoreshaga amaradiyo yo kuri shoti weve ariyo twumva umunsi turumva amaradiyo urumva digitale ah, twavuye kuri za televiziyo analogue tujya kuri digitale ibyo byose ni ni ikoranabuhanga nibaza ko n'ejo n'ejo bundi byiza byaza birabikorerwa ba nyiri ibikorwa nibaza ko waba bishinzwe uwo ari we wese ari ikigo ari hoteli baba ari byiza ko babigeza ku bo babikorera Murakoze.
Bwana Ngara- Bwana ngarambe uvuze ibijyanye n'ikoranabuhanga n'uburyo umuvuduko waryo cyane cyane mu gihugu cy'u rwanda ari ah, mwinshi cyane hari irindi koranabuhanga muteganya gutangiza mu masosiyete yanyu cyane cyane atwara abagenzi
murakoze ah, mu minsi ishize umujyi wa kigali eh, urashaka gut- wa- watanze itangazo ko bifuza kuba baza gukoresha hari ibintu bita basi rapid transit brt biriya byose biriya bikorwa dukoresha hariya hari uruzu ruba rwubatse nk'hariya ku muhanda abantu binjiremo bakozeho ayo makarita iryo koranabuhanga rizaba ryasakaye ryagiye muri ariya mazu ikindi hari n'izi- ah, utuntu na za sikirini zaba ziri ku muhanda ku buryo uzashobora kumenya imodoka utegereje irakugeraho mu minota ingahe ibyo byose ah, ni ibintu tu- nibaza ko uyu mwaka uzanashira bimaze kugera mu bikorwa cyane cyane kumenya bisi yawe aho igeze ah, kumenya iminota iri bukoreshe kugera aho uri byaranatangiye muri ibi ngibi turimo dukoresha interineti mu mamodoka mu mabisi ibyo byose harimo ibyo bita information services eh, BIS system bigenda bitanga ayo makuru turashaka kugira ngo iminsi mike bizaba byageze na hariya aho bategera abagenzi imodoka ku buryo uhahagaze uzajya ubona imodoka nimero imwe iraza kukugeraho ahantu aha mu minota iri n'ibiri ese muri ayo mabisi yanyu Ibyo ni byo namwe duteganya muri iyi.
muri ayo mabisi yanyu iryo koranabuhanga rya interineti bakunze kwita wifi ririmo
Eh, ririmo rwose rirakora kandi neza urakoze cyane kuri telefoni kandi turi kumwe na nduwimana nduwimana uranyumva
ndakumva ndakumva ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ni uko nabaza nkanjye ndi umuhanzi ubundi nitwa nduwimana ariko nitwa joba love muhora mucuranga n'indirimbo zanjye ngaha turi hari abandi nashaka kubabwira yuko ibyo bintu natwe ah, tubyishimiye kubera natwe turi mu mu bintu bya bya by- ikoranabuhanga kuko natwe nk'abaminisitiri tuba dukwiye kubi- kubishyigikira kubera bi- bituma natwe tumenyekana urumva nkanjye nabaye muri amerika ibyo ari kuvuga porogaramu narayibonye muri amerika uba uhagaze kuri sitandi bayi basi u- u- am- amasaha uhaga- uhagaze uzi ubona bisi ije ikagutwara uba ubizi ko bisi ije kugutwara nkanjye ndabimenyereye ariko kubona niyo wacu muri afurika bishyitse naho mbona ari ama- am- iterambere rikomeye cyane
hari ikibazo ufitiye bwana ngarambe se
ya ikibazo nabaza Hmm.
Eh, ikibazo nabaza ni uko umuntu aha- aha ariho hose nko mu cyaro simbizi ko bizaba biri hano mu mujyi gusa cyangwa uko bizaba biri mu cyaro abantu bose bari mu cyaro bakaba bazi communication y'amabasi ukuntu hagenda ibintu byose uko bikorerwa ku rubuga rwa none ko abantu bose baba babizi Sa- sinzi ko bizaba biri mu mujyi gusa cyangwa ko bizaba biri mu ntara hose nicyo nabaza urakoze cyane Ah, bwana ngarambe wenda mbere y'uko usubiza icyo kibazo ah, nanjye nkubaze ese mwa hari gahunda mufite yo kugira ngo mukwirakwize ayo makarita hirya no hino ah, kugira ngo umuntu aho ayishakiye bimworohere kuyigura atarinze kujya aho bategera za bisi
murakoze ah, ndamushimiye umuvandimwe ushimiye ibikorwa turimo dukora ah, kandi kugira ngo dukomeze dutere imbere Eh, icyo nababwira ni uko burya mu ntara ho bo baranadutanze amasosiyete akorera mu ntara hafi mirongo icyenda n'icyenda ku ijana yo akoresha ibyo twita electronic pepa tiketi pepa ariko ubu- ushobora kubukinga ukoresheje mtn line byo baratangiye Ah, ukaba wanareba imodoka iri bugende isaha iyi n'iyi utiriwe ujya kuri Nya- uta- ujya nyabugogo ukaba wareba umwanya ushaka ukabukinga Ah, bo batangiye kuva mbere ibyo rero nkaba ni ahubwo mu mujyi wa kigali ni uko twebwe twatsinze tura- turigira mu ntara mu ntara bo bo rwose icyo gikorwa baragikoze Ah, nkashimira cyane cyane ikigo cya rura kigenda gihora buri munsi gifasha eh, iryo koranabuhanga rinadukangurira ngo tubikore Eh, kandi badu- bashyiramo umuhati no gusobanurira abaturage nkaba nibaza yuko mu by'ukuri iterambere mu buryo bw'ikoranabuhanga mu rwanda arizo za wayifayi n'iki umuntu ava mu biro ukajya mu modoka niba ufite minota cumi n'itanu mirongo itatu ukaba wareba yenda niba utabonye umwanya wa watsapu utabonye iki kandi rero tugere n'abatwumva ko iki ni ikoranabuhanga risanzwe ni iby'iyi interineti iteye imbere iyo bita foji ni- ifite ni- iranihuta cyane ibyo rero nkaba rwose numva ah, ibyaba bisigaye birumvikana gutangira ntabwo twatangira ngo duhite tugera nk'aho umutwe wabo muri washington ariko ah, nibaza ko twemerewe nanone kugenda buhoro buhoro tugomba gukoresha umuvuduko kugira ngo tubashe kugendera namwe aho mugeze aho ngaho muri washington Eh, iki Murakoze.
ikindi kibazo abantu bakunze kuvuga ahanini gishingiye ku iterambere ry'ikoranabuhanga mu gutanga serivisi ni uko usanga iterambere cyangwa se iryo koranabuhanga risimbura abantu ese muri ayo masosiyete yanyu mubona iri koranabuhanga ritazasimbura abantu abantu bagatakaza imirimo
murakoze Ah, uko mbibona numva atari ko bimeze kuko ririya koranabuhanga naryo kugira ngo rikore rikeneye abo bantu ko bongera bakungura ubwenge ahubwo bagakoresha iryo koranabuhanga kuko naryo ni ni kimwe mu bitanga akazi hari ababikoreye ah, hari ubikoresha ariko hari n'abakora iryo koranabuhanga nkaba nibaza yuko ahubwo eh, icyo abantu bakwiye urubyiruko eh, rukwiye gukangurirwa ni uko nabo biga gukoresha iryo koranabuhanga ni uko niba tubonye izo za interineti zo mu mamodoka cyangwa se mu mazu yacu bi- ah, baba bashobora no gukora ah, ibyo bita applications baka- zikaba zagira n'icyo zibamarira Ah, nko muri kenya na hano byaratangiye bumvise ko bafite ikoranabuhanga bashobora guhaha ibirayi imboga iki bakoresheje ikoranabuhanga ah, hari ibyo kwishyurwa- kwishyurana amafaranga hagati y'abandi n'iki ibi byose ni ibintu bitanga akazi nkaba nibaza yuko ikindi unarebye ikoranabuhanga rya kera ah, tutari tunafite ntafite ikoranabuhanga ryari risanzwe ibi byo ku- kugenda duhana amafaranga n'iki nk'uko umuvandimwe yabivuze cyane ntanapfuge- ntagere aho agomba kugera n'ayo mafaranga twibukiranye ko tuyagura hanze ziriya mpapuro ziriya biceri ibi byose ni ibi- ni ibitera ibibazo ibi- ibihugu dutuyemo cyane cyane igihe dushaka ibyo byose kandi tutabyikorera ni- ni ya mafaranga make tudafite menshi twongera tugatumiza aba nibaza niba hari amafaranga menshi mu gihugu n'imishinga iziyongera bitume noneho abantu babona akazi aho kugira ngo bagende bajya ku kintu kimwe ahubwo habe ibikorwa byinshi bigendeye kuko hari n'ubushobozi murakoze urakoze fideli yongeye guhamagara avuga ngo hari akandi kabazo ashobora kuba afite fideli uranyumva
Eh, ndabumva icyo kibazo u- ushaka kongera kubaza ni iki
Eh, nagira ngo mbaze uwo muntu ukuriye KBS mwa- mwatuzaniye hari hari ikibazo cyabayeho ziriya karita zikimara gutangwa Alo?
ndakumva
hari ikibazo cyabayeho ziriya karita zimaze gutangwa usanga imbogamizi za mbere zabayemo hariho kuvuga ngo abashoferi igihe cya- cy'aya makarita bangaga ko abantu bafite amakarita binjira ese abo bashoferi ntabwo baba baravuganye na, na kampani nibo ba- bishyuzaga abantu babona umuntu uzanye ikarita bakamusubiza inyuma icyo kibazo cyari cyaratewe n'iki ni ukuvuga ngo nibyo biba bidutera impungenge ukavuga ati uyu mushinga wateguwe wa- wateguwe neza mu buryo bunonosoye neza harimo izihe mbogamizi ntitubimenye ngo yatubwira ibibanga nibo ba- barize
urakoze bwana uvuga ko wenda nta kindi kibazo bizateza wenda umuntu azazana ikarita umu- umushoferi amwangire kwinjira mu modoka ati aya makarita tubuye tuzane hari amafaranga uba uduhaye ibyo ngibyo byagiye bibaho nabyo cyane badusobanurire bwana ngarambe
Eh, murakoze mm, ndashimira fideli icyo gikorwa cyabayeho ariko ni bya bindi umuntu aba agamije gushaka kugira ngo abone za ndonke za bukendamuke nakwita ko aba ari n'ubujura Eh, umuntu washyize amafaranga ku ikarita hari ubwo babyangaga ariko icyo namaraho impungenge fideli iki ni igikorwa cya leta ni igikorwa gishyigikiwe na leta kirakorerwa abantu ku buryo u- uzabona icyo kintu kibaye azajya afata nimero yi- ya purake y'imodoka harimo imodo- n'imero za rura mu- ziri mu modoka zimanitsemo cyangwa se iz'ikigo ahamagare ibyo rwose tubihanira ba bandi ni n'urugomo baba bakorera abantu rwose namara impungenge kigeri ko abo bakora urugomo nta n'ubwo n'amategeko y'u rwanda yabemerera ko bashyira bahabwa intebe kabiri gatatu ibyo turabirwanya kandi tuzakomeza tunabirwanye nkangurira n'ababikorerwa kubyanga rwose murakoze hari uwitwa didier iratunga mu gihugu cy'u Burundi nawe watwandikiye avuga ngo ni byiza ko ubuhinga butera imbere birumvikana ko bishobora kugorana kubimenyera ikibazo bishobora gutera ni uko rimwe na rimwe ibijyanye na konegisiyo bishobora gucika hanyuma ugasanga birahagaze ngo mpora mbona nk'abatora amahera bakoresheje amakarata cyangwa uburyo bwa mobayiro bankingi bishika ibyuma bikagira ikibazo wagira icyo ubwira uyu didiye watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook
Ah, murakoze Ah, icyo nababwira nari nabisobanuye iriya buriya- iriya koranabuhanga ryo kubera konegisiyo nta kibazo bigira bishobora gukora biri ofulayini bishobora gukora bitari konegitedi ariko icyiza kiriya mashini ibika byose biriya ibi- ibi- ibikorwa byakoreweho ya mafaranga avuye ku makarita na nimero z'amakarita arimo akoreshwa byose igihe konegisiyo yaza kubonekera bikaza kugenda bitandukanye n'ibi byo kuri telefone igihe konegisiyo ivuyeho bihita birangira yo ikomeza akazi kayo kugeza igihe iyo konegisiyo igarukiye ikaba yabyohereza icyo rwose nkaba nabamara- namara impungenge ikibazo cyabaho ni kimwe gusa imashini ipfuye eh, kandi ibyo hari ibyo umuntu atavuga na- na- ni abantu bakoze ziriya mashini n'abantu tugira ibibazo ariko kugeza ubu ngubu nta bibazo tu- i- i- ikibazo dufite ni ukumenyera iryo koranabuhanga n'ababikorera abantu abo bakozi bacu twebwe abakozi ba kigali ba savisizi tugomba kubikangurira abantu kandi tukabibakundisha icyo ni cyo kigomba gukorwa cyane kandi nk'abayobozi tugerageza kubikangurira abakozi bose tugerageza kugira ngo tubabwire yuko umuntu ubasanga ari we nyiri- umukiriya tugezeho niwe mwami niwe dukorera niwe icyo gikorwa kiba gikorera
radiyo ijwi tubizeza ko buhoro buhoro tuzamenyera kandi icyiza cyacu hano mu rwanda twiga vuba kandi tugafata vuba urebye igihe twatangiriye n'ukuntu abantu babyitabiriye ni tugeze ku ntambwe nziza cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku buryo bushya bukoresha ah, ik- amakarata cyangwa se ikoranabuhanga bita simati kadi mu bwishyu bw'ingendo kuri telefoni turi kumwe kandi na narisisi narisisi uranyumva alo narisisi narisisi uranyumva narisisi dushobora kuba tumubuze kuri telefoni Ah, bwana charles ngarambe mu bijyanye n'ejo hazaza mu bijya ku ku- ku ngendo cyangwa se ah, mu gutwara abantu imigambi mufite miremire y'igihe kirekire cyiza ni nk'iyihe
murakoze Ah, ngira ngo uko urebye taransiporo uko yatangiye hano mu rwanda twatangiye umuntu asaba imana ngo aze kubona imodoka imugeza aho ajya ariko muri iyi minsi uko ibihe bigenda bitambuka amategeko ajyaho kandi dushyirire ubuyobozi bwiza budufasha kugira ngo ayo mategeko ajye mu ngiro Ah, turateganya ko noneho tutazakora akazi ko gutwara abagenzi gusa ahubwo tuzashaka n'imodoka zidahumanya ikirere icyo kikaba ari kimwe mu byo rwose twakwizeza abantu bakoresha imodoka za kigali basi savisezi hano mu mujyi wa kigali ubu twazanye imodoka zo mu rwego rwa ah, bayi- babyita euro three ni ibintu byo mu rwego rugabanya ibyangiza ikirere akaba ari imodoka urebye mu karere ahangaha zirimo hano mu rwanda gusa izo modoka zikaba mu minsi iri imbere murabizi aho ngaho mu bihugu biteye imbere ho bageze ku byo twakwita euro six imodoka zikoresha batiri zitahumanya ikirere na buhoro Ah, nkaba nibaza yuko iyo azaba ari intambwe ikomeye cyane igihe tuzaza abantu bazabasha kubona imodoka zibatwara kandi tukabungabunga n'ubuzima bw'abatuye umujyi wa kigali ibyo azaba ari intambwe ikomeye nibyo dufite muri gahunda ko tuzagerageza kureba ko tuzagenda tuvanamo imodoka zishaje cyangwa se tunashishoza mu gihe cyo kugura imodoka ntitugure imodoka zo gutwara abantu kubatwara gusa ariko ziri buhindukire zikaba noneho n'ikibazo zo kwangiza ubuzima bwabo ibyo hano mu rwanda ho tukaba tugeze ku iterambere rikomeye hari ikigo eh, cya control tekinike byose ibyo barabireba barabisuzuma Ah, nizera ko igihe nikigera ba- babikangurira n'abantu ko imodoka zishaje zangiza ikirere zidakwiye gukora kandi ibyo birakorwa aba nibaza yuko n'abashoramari abakora iki gikorwa dukora dukwiye gukomeza tukareba icyatuma ah, umujyi wacu ukomeza kuba mwiza n'abawugana bagasa- bakazaza basanga turi mu mujyi eh, ufite umwuka mwiza batikanga imodoka zibatwara ibi byose ni gahunda rwose kigali basi savisezi yafashe tukaba twibaza yuko mu gihe kiri imbere tuzaba dufite imodoka byibura umubare munini w'imodoka dukoresha ari imodoka zitangiza ibidukikije ibyo ah, nituva mu iterambere hari simati kadi hari ibyo twavuze byo kuvanaho imirongo tugendera ku minota tudatinda leta kandi irimo irabidufashamo kuzabona imihanda n'izo modoka zizakoresha Eh, ibyo byose nkaba numva ari ibintu bimwe mu bikorwa dutekereza kugira ngo dushake du- ishoramari rihagije ngo dushore muri icyo gikorwa hanyuma tubone imodoka zitangiza ibidukikije cyane cyane ko muzi ko umujyi wacu wa kigali ari umujyi mwiza dushimira ubu buyobozi bw'umujyi wa kigali bugerageza ku hari isuku ariya matike twakoreshaga cyane nababwira yuko yo ubwayo yari ikibazo nanone ha- yatezaga ubujura igiteye agahinda ugasanga n'aho imodoka zihagarara amatike yuzuye hafi aho ngaho ibi byose akaba ari ibintu turimo turwana kugira ngo tugendere kuri gahunda ya leta ah, yo kuvuga ngo tu- tugire smart city kandi tuzabigeraho turabyizeye urakoze cyane cyane iyo ufite guhagarikiwe n'ingoravoma dufite leta ifite imigambi myiza ifite imigambi myiza abaturage bayo ibyo byose tukaba twizera ko nta mbogamizi kandi natwe tukaba dufite imbaraga tuzabikora kandi tukabigeraho murakoze murakoze cyane ah, bwana ngarambe kuri telefoni kandi turi kumwe na jean dodiye ari i muhanga jean dodiye muranyuva
kumva neza ikibazo ikibazo cyawe
ikibazo rero nabaza Hmm.
ariko ngewe hari ndimo kumva hari nakunganira kuko nkadusabye ibibazo cyangwa kunganira ego
uriya kunganira nk'uko igihugu cyacu kimaze gutera imbere Hmm.
mu by'ukuri n'ubundi izo modoka zirakenewe ku bandi biragenda bi- biboneka yuko zirimo kugenda zikurwamo zicika Hmm.
ukurikije n'uko impanuka zo mu muhanda zigenda zigabanyuka hari inkutsu iyo zanyuze muri kontorore tekinike usanga ah, ibintu bigenda neza impanuka zigabanyuka kandi ugasanga hagiyemo n'utwuma tu- tugabanya umuvuduko ugasanga ibintu bigenda neza ni ukuvuga ngo nk'uko babyemeje n'ubundi ibyo ngibyo dufite umuyobozi mwiza kandi twizeye yuko ibyo ngibyo tuzabigeraho
murakoze cyane hari icyo wakongeraho kuri ibyo bitekerezo bya ah, bwana jean dodiye bwana ngarambe
Eh, telefone yagiye icika hari bimwe byancitse wansubira muri makeya ahanini ngira ngo nawe yibanze mu bijyanye no kunoza serivisi cyane cyane no kugabanya ibijyanye na za agisida ni nk'i- nibyo yibanzaho cyane
Ah, murakoze Ah, ngira ngo ibyo arabizi cyane cyane ko turi muhanga ni ahantu hakora imodoka ubundi ziri ku mihanda navuga yabonekaho umuvuduko ndibaza ko mu mpera z'uku kwezi tugendeye ku byo twasezeranye eh, na minisiteri ifite inshingano za transport za transport muri iyi minsi ni uko tuzaba twamaze gushyiraho akantu kagabanya umuvuduko ako bita speed governor icyo kikazagabanya ikindi kandi twizera cyane kandi tu- nabwira abatwumva ko iyo ah, ijwi rya amerika ryumvikana hose ni uko dufite polisi nziza ah, yu- i- itwigi- yigisha abashoferi buri munsi itwigisha kugira ngo tugabanye umuvuduko ikindi kandi twongere du- dukaze eh, amahugurwa mu byo gutwara amamodoka ngira ngo urebye imibare twari dufite mu myaka nk'itanu ishize n'uyu munsi ya za sida yaragabanutse cyane Ah, n'ako kantu rero kazaba kagabanyije umuvuduko umuvuduko muzi ko utera byinshi Eh, imodoka ishobora kugira impanuka ziturutseho uburangare bw'uyitwaye iyo yirukanka ibyo byose bikaza bitwara ah, bitwara ubuzima bw'abantu benshi icyo rero oh, nkaba nabasobanurira yuko mu- muri aka kazi dukora kabamo imodoka ibinyabiziga byinshi byo byafatiwe ibyemezo kandi ikindi tugomba no guhugura n'abazitwara kugira ngo bagabanye umuvuduko ah, dukomeze kubungabunga ubuzima bw'abo dukorera aka kazi ko kubatwara murakoze bwana charles ngarambe umuyobozi wa sosiyete kbs itwara abagenzi mu rwanda turagushimiye cyane kano kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika n'ibitekerezo wagejeje ku batwumva mwakoze cyane
murakoze kandi turabashimiye cyane mugire umunsi mwiza
ugire u- utaha.
ugire umunsi mwiza nawe nshimire kandi abakunzi bacu batugejejeho ibibazo n'ibitekerezo nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire umunsi mwiza kandi munogerwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika